Mmo vane radio ijwi ya Amerika. ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm i kigali mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu tubafitiye kuri isa
ntibyumvikana ingene abarundi bagiye mu rwanda gushaka kwabo kujya gukorayo guca akazi kubakana n'abanyarwanda kuko abanyarwanda bagize n'abarundi birukanwa mu nyamaswa ukamenya hagiseri ntibibona uyu ni Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta y'u Burundi havuga ku barundi birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda ni mu nkuru twabateguriye mu kanya
incamake y'amakuru avuga hirya no hino ku isi tubafata bashikiriza mu kanya gatoyi ku bw'itangazo rya leta y'u Rwanda perezida Paul Kagame azo kwakira abategetsi b'ibihugu vya Mozambique Ubushinwa n'Ubuhindi mu rugendo bazogira mu Rwanda hagati y'itariki 19 n'itariki 24 zo ku kwezi kw'indwi umwaka wa 2018
muri Afrika kandi turabwira ku nkuru yerekeye Buganda bumenyesha ko butazohagarika ingingo nshasha yo kurihisha amakori ku mbuga ngurukana bumenyi
aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu Ido ni idorero ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye ku bw'itangazo rya leta y'u Rwanda uh, Perezida Paul Kagame azokwakira abategetsi b'ibihugu vya Mozambique Ubushinwa n'Ubuhindi mu rugendo bazogira mu Rwanda hagati y'itariki 19 n'itariki 24 z'uku kwezi kwindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Perezida wa Mozambique Philippe eh, Jacinto Nyusi yashitse mu Rwanda no musi kwa kane itariki 19 ukwezi kwindwi mwaka wa 2018 mu rugendo rw'imisi itatu perezida w'Ubushinwa Xi Jinping azoba ari mu Rwanda kuva ku itariki 22 gushika ku itariki 23 z'uku kwezi kwindwi no bwa mbere umutegetsi mukuru w'igihugu c'Ubushinwa ashika mu Rwanda umushikiranganje wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi azogendera u Rwanda hagati y'itariki 23 n'itariki 24 zo ku kwezi kwindwi mwaka wa 2018 n'urugendo kandi rwa mbere mushikiranganje wa mbere w'Ubuhindi azobagize mu Rwanda urugendo mu Rwanda rw'abo bategetsi b'ibihugu vya Mozambique Ubushinwa n'Ubuhindi ruzokomeza imigenderanire iri hagati y'u Rwanda n'ivyo bihugu ko ari bitatu abo bategetsi bazoba baherekejwe kandi n'abaserukiye igisata c'abikorera ku giti cabo batari bake kongereza ubudandaji n'imitahe nivyo bizoshimikirwa ko kurushiriza cane cane mu bisata bijanye n'inyubako gucukura ubutare hamwe n'ubuhinga bwa none perezida w'u Rwanda Paul Kagame azoganira kandi nabo bategetsi ku bibazo biraje shinga akarere ka Afrika mu gihe ari wayoboye umuryango w'ibihugu vya Afrika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu Ubushinwa n'Ubuhindi ni ibihugu bikomeye cane mu vyo gutunza bikorana cane n'akarere ka Afrika Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC igihugu ca Espagne carengeye ubutaliyano mu kuba igihugu ca mbere abimukira baja ibahari Mediterane bariko bagerageza kuja mu karere k'iburaya batera bajamwo ibiharuro vya nyuma vyerekana ko igitigiri c'abimukira bashika mu gihugu ca Espagne ciyongeye ibice ijana na mirongo itandatu na bitandatu kw'ijana umuntu abigereranije no mu mwaka uheze mu kugera hafi y'ibihumbi bitandatu n'amajana ane mu kwezi kwa gatandatu abimukira bavuye mu bihugu vya Maroc, Guinea na Mali nibo bagize igitigiri kinini c'abantu bashasha bashika muri Espagne. Ubutaliyano bwariyamirije ibinebaguro ku ngingo zikomeye bwafashe ku vyerekeye ikibazo c'abimukira. Abategetsi b'Ubutaliyano baraziririje amashirahamwe ategamiye leta n'ubwato bw'abagira neza kudafasha abimukira kuviramwo mu bivuko vy'ico gihugu. Ivyo bikwirikiye vyabaye muri indwi aho ishirahamwe rijeje gutabara ryo mu gihugu ca Espagne ryatoye ubwato bw'abimukira bwari bwasambutse buriko bureremba mw'ibahari Atlantique mw'ibahari muri antunga Mediterane hafi y'igihugu ca Libya mu bisigarira vy'ubwo bwato hatowe ibiziga vy'umupfasoni n'umwana mu gihe uwundi mupfasoni yatabawe ari muzima amashirahamwe y'abagira neza yagiriza abajejwe gukingira imbibe z'igihugu ca Libya kuba bahevye abimukira bari muri ubwo bwato
kuravugwa hirya no hino ku isi arabandanya tuje muri afurika ye- leta y'ubuganda imenyesha ko itazohagarika ingingo nshasha yayo yo kurihisha amakori ku bakoresha ubuhinga ngurukanabumenyi bwo guhanahana k'amakuru ni mu gihe iyo ngingo yateye uruhagarara rwinshi ku bakoresha ubwo buhinga kuri uno munsi wa kane niho abashingamateka batanguye igikorwa cyo guhinyanyura iryo tegeko kugira bagabanye amakori bashinze ku buhinga bwo guhanahana ko amafaranga bwonyine abanyagihugu muri uganda bazobandanya bariha amakori ku mbuga nka facebook google whatsapp na skype nk'uko itegeko ribisaba inyuma y'imyiyerekano yabaye mu gisagara cya kampala mu ndwi iheze abakoresha imbuga zo guhanahana ko amakuru bari bizeye ko leta ihagarika iyi ngingo yayo yo kurihisha amafaranga angana n'amashiringi amajana abiri y'abaganda iryo tegeko ryagiye mu ngiro ku itariki imwe z'ukwezi kw'indwi perezida yoweri museveni yavuze ko ari ikori rigamije kugabanya urusaku ku mbuga ngurukanabumenyi muhandanya gukurikirana amakuru yo hirya no hino twabateguriye tubandanirize muri afurika kandi bitegekanijwe ko ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu ca amerika bufata ingingo no munsi ku wa kane kuvyuko nimba buzo ukongereza ikiringo eh, co gukingira abanyesomaliya eh, bagera kuri ku majana atanu barondeye ubuhungiro muri leta zunze ubumwe za amerika benshi muri bo bari muri leta ya minnesota irimwo igitigiri kinini cyane c'abanyasomaliya abanyamerika bakomoka muri Somalia mu gihugu abasenateri b'abanyamerika bagera kuri mirongo ibiri na babiri bandikiye ikete umushikiranganji ajejwe umutekano mu gihugu muri amerika eh, Christian Nielsen bamusaba kongereza ikiringo eh, co gukingira abo banyesomalia bagera ku majana atanu kugira ntibirukanwe mu gihugu bahungiye muri amerika kubera intambara n'ubwicanyi muri Somalia senator Tina Smith wo muri leta ya Minnesota asohoye ayoboye ako kigoro yabwiye ijwi rya Amerika serivisi y'igisomari ko ibintu bicifashe nabi cyane muri Somalia mu gukuraho ingingo ikingira abanyasomaliya vyotuma ngo basubira mu gihugu cabo c'amavuko canke bakarondera ubuhungiro mu kindi gihugu avuga ko ivyo vyotandukanya imiryango bitegekanijwe ko ikiringo co gukingira abanyasomaliya kirangira ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani radio ijwi rya Amerika i Washington DC Perezida wa Republika iharanira demokrasi ya Kongo Joseph Kabila yasubiye kwiyemeza uno musi wa kane ku vyerekeye kubahiriza ibwirizwa nshingiro ry'igihugu Imara ntaco yavuze kuri kazoza kiwe ka politike aho ni mu gihe hasigaye amezi atanu ngo abanyekongo batore umukuru w'igihugu azomusubirira Perezida Kabila amaze imyaka 17 ari ku butegetsi muri Kongo Kabila yatangaje ko itariki y'amatora itegekanijwe kuri- kuri tariki mirongo ibiri na zitatu z'uku kwezi z'ukwezi kw'icumi na rimwe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ikigumijweho kandi ko yiyemeje ku vyerekeye kubahiriza ibwirizwa shingiro ni mu ijambo yashikirije mu nyubako y'inama nshingamateka yavuze ko abanyekongo aribo bazotunganya ubwabo amatora ijambo ryiwe ryari ririndiwe n'abanyepolitiki hamwe n'abafasha ico gihugu bari biteze ko agira ico avuga ku kazoza kiwe ka politike umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU, Antonio Guterres yaraherutse gutangaza ko Perezida Kabila agiye kumenyesha ingingo zitari nke zikomeye Perezida Kabila avuga ko nk'uko atanumwe igihugu ca Kongo cahaye icigwa ko batiteguriye guhabwa icigwa ku bijanye na demokrasi
muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora kutwumviriza kuri facebook live kuri internet aderesi yacu ni voa radiyo yacu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu arobase gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com
amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi intumwa za leta y'u Burundi zirongowe n'umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo zagendeye umupaka wa gasenyi nemba uhuza u rwanda n'uburundi uciye mu ntara ya kirundo izo ntumwa zahagurukijwe n'ikibazo c'abirukanwa mu rwanda hamwe n'icy'abahunguka ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze muri urwo rugendo filipo nzobonariba umunyamabanga wa leta y'uburundi akaba n'umuvugizi wayo yagendanye n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu umuvugizi akaba n'umwunganizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano izo ntumwa za leta zabangiye gushika ku mupaka kuraba aho abahungutse canke abirukanwa bashikira mu nyuma zica zibonana na bamwe muri bo umunyamabanga mukuru wa leta yabanje kubwira abo banyagihugu icatumye bahaguruka abakuru bacu bara leta baradusabye yuko tworonda nk'akanya tugasimba koko tukabibonera amaso mu yandi ntibave bavanywe mu kwagushikuza kw'abanyamakuru mugabo sindaba benshi siko ndabageza ngo barashikuza mugabo umuntu arakubwiye ati menga cyo twumvise miradio ati muraraba neza gihe kabagombye gushiramwo akunyu kuryoshya inkuru muri uko kurondera inkuru zimvaho izo ntumwa za leta zumvirije ubwa mbere abahungutse rero nararebye ukuntu dufashwe nsanga dufashwe nabi ku buvuzi ubufasha bwose bwaho bwa n'ikindi kigoye kabisa ndebye muri aka kafiteri usanga byose kimwe reka ngiye n'izogwa iwacu nta nkombeho uwo muryango nawusize kuko nta kuntu ari kuwuza naraturutse ntaramenye nyine mikambi mw'ijoro
abarongozi bo bakora muri asiteri nibo ubwira ko ushobora gutaha bakanga ari umurundi mugenzi wawe umubwiye ati dutahe akiza kukwitwarira bagashaka gufunga mu nyuma zumviriza abirukana ikibazo ni ukuvuga ngo umurundi aba hamwe mu rwanda adafite ibyangombwa by'irangamuntu abona ubwenegihugu agomba iherezo kuzotaha bakatugisha n'inama bakatubwira ati mwebwe ntaho muri kuko nimufite uburenganzira bwo kuzosezerana n'abagore banyu babirukana bamwe bavuga yuko ngo uburundi ngo bushobora ngo kuba bwotera u rwanda ntabo twigeze twumva ariko bavuga ko bashobora kuba bocumbikira abarimo kuva mu burundi ngo bagacumbikirwa na bene wabo twarashobora kuba turyamye mu nzu bakwirukana babanje kureba mu nzu yuko nta murundi yoba wundi yoba arimo cyangwa nk'umusirikare nyine wo mu burundi bakajya kuhasaka hose abagiye barirukanwa bose bagiye baravuga ko ibyo bari batungiye muri ico gihugu ataco batahukanye hari n'abavuze ko babanje gufatwa nabi mu gitondo tukazinduka dukubitwa twajya kunya tukagenda makere kucya twavayo tukagenda n'ubundi makere tugakubitwa cyane rwose werega ngo mwatwibone ngo mwarufashe ngo mutarashe nzobona ari bavugira leta y'u Burundi avuga ko umutima indongozi z'u Rwanda zeretse abarundi utandukanye n'uwo uburundi bweretse abanyarwanda muri kahise murazi imyaka twamaranye n'abanyarwanda babo bakazi no mu burundi bakahabyarira bakahubaka bamaze bakaha batungira amatungo umwaka basubira iwabo bagiye nk'abantu kuko abarundi dufise umutima runtu nta mutima w'ubunyamaswa dufise cyo gituma rero atawovuga ngo mu kudusubiza mu ndumane batweretse umutima nk'uyu nje kari wo bafise mugo nitwibaza ko abanyarwanda bafise bose umutima nk'uyu mu biriko biraba HCR ntiyera mu maso ya leta y'u Burundi niko kuyitera akamo batera akamo bariki kubandanya bipfuka mu maso bigira impumyi ku bintu bikorwa izuba riva abarundi muri abo bahungu batorotse batubwiye ingene barinze gutoroka nyine bikinjira isaka kugira bazi batubwiye yuko arabiyarikije kuva mu mwaka uheze basekure kuramo n'umwe ariko ntibyumvikane ingene abarundi bagiye mu rwanda ku gushaka kwabo kujya gukorayo guca akazi kubakana n'abanyarwanda kuko abanyarwanda bagize n'abarundi bagomba kwibera mu mahoro mu rwanda birukanwa bunyamaswa ukamenya agisere ntibibona ntibyumvikane ingene boreka abagomba gutaha mu mahoro bobabuza gutaha hahise bikabijyamo ikababuza kandi bikirarorera abariko birukanwa bunyamaswa nk'uko umenga mu burundi si igihugu kirimo amahoro ku ruhande rwa leta y'ubujumbura kwirukana abarundi bagirizwa ko bacumbikiye inkozi z'ikibi ni ugwitwaza filipo nzobonariba avuga ko uwakoze amakosa ashyikirizwa ibiro by'abaserukira igihugu ciwe imbere yo guciribwa urubanza hakurikijwe amategeko y'igihugu yakosherejemwo gushika uno munsi ibiharuro bitangwa n'intara ya kirundo byerekana ko abarundi baharugwa mu bihumbi bitatu bamaze kwirukanwa mu gihugu cy'u rwanda kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze ijana na mirongo itanu nabo bakaba bamaze guhunguka muri ico kiringo nyene bavuye mu gihugu cy'u rwanda intara ya kirundo ikamenyesha ko abo bose bahunguka babanje gutoroka ikambi mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
urakoze cyane jean bosco kuri iyo nkuru ijwi rya amerika ntiryashoboye kuvugana n'abayobozi b'u rwanda canke ab'umuryango wa hcr kugira ngo uh, badusobanurire neza impamvu zitangwa n'abo barundi mu gutahuka kwabo uh, tuzokurikiranira hafi iki kibazo mu bindi biganiro vyacu ahandi naho mu rwanda mu gihe habura iminsi mike ngo perezida w'ubushinwa uh, Xi Jinping agire urugendo rw'akazi muri icyo gihugu igihu- ibyo bihugu byombi birashima ubucuti bwamaranye eh, hagati bamaranye hagati y'ibyo bihugu imyaka itari mike kuva uh, bakavuga ko bazobandanya gukorana cyane mu migambi yo kurwanya ubukene Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiriubusa i Kigali
iminsi isigaye irebarerwa ku ntoki ngo perezida w'igihugu cy'ubushinwa bwana Xi Jinping asesekare ku butaka bw'u Rwanda mu ruzinduko rw'akazi ni uruzinduko azagirira mu Rwanda guhera ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri kugeza ku ya makumyabiri n'eshatu z'uku kwezi kwa karindwi kandi rufite kinini ruvuze ku Rwanda kuko iki gihugu kiri mu bya mbere bikize kandi gisanzwe gifitanye imibanire myiza n'u Rwanda uhereye ku mukuru w'u Rwanda Paul Kagame nawe ashima uburyo ibihugu byombi bibanye uku niko yabibwiye CGTN televiziyo y'abashinwa mu kiganiro cyihariye Yes, we, we have uh, with China uh, a productive uh, cooperation in the areas you have mentioned, where it is uh, real estate, construction.
aragira ati dufitanye n'ubushinwa ubufatanye bwiza mu nzego twavuze nko mu bwubatsi mu buvuzi mu burezi dufite abakiri bato basaga igihumbi biga muri za kaminuza zitandukanye mu bushinwa by'umwihariko mu bumenyi n'ikoranabuhanga kandi dukomeje kubona ibyo byiyongera no mu buhinzi
buhinzi mu kiganiro ambasade y'ubushinwa mu rwanda yahaye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru bwana henry rao hongwe uhagarariye ubushinwa mu rwanda yavuze ko uruzinduko rwa perezida w'ubushinwa mu rwanda ruzagira inyungu ku rwanda I do hope by this presidential visit, by this
ati nizeye ko muri uru ruzinduko rwa perezida n'ahandi hazagenda haboneka umwanya dushobora kuzamenyekanisha birenzeho inganda zo mu rwanda n'ibyo mu rwanda tubyereka abaguzi b'abashinwa rero dushobora gufatanya muri urwo runyurane rw'ibiva mu rwanda bijya mu bushinwa tugateza imbere ibikorerwa mu nganda z'u rwanda the industrial products made in Rwanda.
mu rwego rw'ubucuruzi biragoye kumenya umubare wa nyawo w'ibiri ku masoko yo mu rwanda bituruka mu gihugu cy'ubushinwa ariko nanone nta wabura kwemeza ko byiganje bwana benjamin kangabo twamusanze mu iduka pick and go ry'imyenda n'inkweto mu mujyi wa kigali yabwiye ijwi ry'amerika ko amaze imyaka itatu arangura mu bushinwa kandi afite impamvu asobanura yagize amahirwe yo kugenda mbyinjiramo nkagenda nkareba i bugande nkareba muri tanzania nkareba muri kenya ugatangira uharangurira ariko iyo umaze amezi atandatu uribaza ati aba bo ati inganda zikora bagasanga nabo bazikura aho ngaho mu bushinwa bavuga ati reka nanjye ntere intambwe njye aba ariho njya kubizana kuko ubona ku giciro cyo hasi kurushaho bityo akaba ariyo mpamvu yatumye umuntu ajya kubizana mu bushinwa uretse kuba uyu mucuruzi avuga ko ibiciro biri hasi mu bushinwa ngo banigirayo byinshi abantu bashobora gutekereza ko icya mbere bifasha wenda ari nko kunguka ayo mafaranga ariko hariya muri kiriya gihugu cy'ubushinwa hungukiramo ubwenge cyane kuko byonyine uburyo ki bakora butandukanye n'uburyo ki abanyarwanda dukora bariya ni abantu bakora cyane kandi agahora bafite ikintu cya creative bahora bahimba bahimba kubera niba navuga ko ari kompetiyo ubwabo iba iri hejuru ariko bahora bahimba uko ugiye usanga ikindi gishya bagira bita canton fair ugasanga ni ama exposition wungukiramo ubwenge cyane imibare itangwa na ambasade y'ubushinwa mu rwanda iragaragaza ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ibicuruzwa byinjiye mu rwanda bituruka mu bushinwa byari bifite agaciro ka miliyoni zisaga ijana na mirongo itanu z'amadolari y'abanyamerika mu bicuruzwa by'ibanze u rwanda rwohereza mu bushinwa birimo ikawa icyayi n'amabuye y'agaciro kugeza ubu kandi ubushinwa bukunze kugaragara mu rwanda mu bikorwa by'ubwubatsi ikoranabuhanga ubucuruzi ubuhinzi n'ibindi abarangura mu bushinwa baturuka mu rwanda bakifuza ko imibano ku bihugu byombi yakomeza kuba myiza igihugu iyo kikurusha iterambere cyane urabanza ukakiga mu kukiga bwa mbere ni ukwiga urwo rurimi rwabo naje gusanga abashinwa atari bo bakagombye kwiga icyongereza ahubwo ari igihe bakagombye kwiga igishinwa kugira ngo nanjye bimfashe muri bizinesi yanjye ko niba kiri mu bihugu bya mbere bibiri bikomeye ku isi mu mu by'ubukungu nkeka ko ntabwo cyaba ari ikintu cyiza twakora uko dushoboye ku buryo umubano utacika imibano y'ubushinwa n'u rwanda imaze imyaka mirongo ine n'umwe biteganijwe ko mu ruzinduko rwa perezida w'ubushinwa bwana Xi Jinping mu rwanda hashobora kuzabaho gusinyana amasezerano y'imikoranire ku bihugu byombi ku mishinga mishya ubushinwa bukomeje kwiganza ku mugabane wa afurika kuko uretse n'u rwanda biteganijwe ko perezida w'ubushinwa azasura n'ibindi bihugu birimo senegali n'ibirwa bya maurice bwana pingi w'ubushinwa agiye kugira uruzinduko rw'akazi mu rwanda nyuma y'uruzinduko rw'akazi mugenzi we bwana kagame nawe yagiriye mu bushinwa mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi akaba agira ubusajwi ry'amerika i kigali urakoze Eric kuri iyo nkuru tukiri mu Rwanda leta itangaza ko imiryango icuguruye kuwari we wese yoba yifuza kuza kugira ico akorera mu Rwanda gusa u Rwanda ruvuga ko ategerezwa kubahiriza ubwigenge bw'igihugu ibi bivuzwe inyuma y'aho akanama kaoni gashinzwe kurwanya ikubagurwa ry'abantu gasabye leta y'u Rwanda ko kosubira kugaruka mu gihugu ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mumenyesha amakuru wacu asumuta kaboye itsinda rya loni rishinzwe kurwanya iyicarubozo ryari riherutse guhagarika ibikorwa byari byajemo mu rwanda ibi bikorwa byari bigamije kumenya uko imfungwa zifatwa mu rwanda no kugira inama leta ku gushinga urwego rw'igihugu rugenzura ahafungirwa abantu izi ntumwa zavugaga ko leta y'u rwanda yazinanije ntizibashe kugira aho zifuzaga kujya hose guverinoma y'u rwanda isanga iki cyemezo kidafite ishingiro kandi kikaba kinyuranye n'imikoranire igomba kuba hagati y'inzego za loni na za guverinoma mu itangazo leta y'u rwanda yasohoye mu ntangiriro z'uku kwezi yavugaga ko u rwanda rwakoze ibishoboka byose ngo rworohereze aka kanama u rwanda rukavuga ko rwafashije abagize aka kanama bakabasha kugera aho bifuzaga hose harimo n'amagereza ndetse rubemerera no kuvugana n'imfungwa mu minsi ishize izi ntumwa zari zasabye leta y'u rwanda kuba zagaruka kongera gusubukura ibikorwa byazo mu rwanda ariko leta isaba aka kanama kubanza gutanga ibimenyetso by'ibyo aka kanama karega ubutegetsi ndetse no kubagezaho ibyari byavuye byavuye mu ngendo akanama kakoze ahantu hanyuranye mu minsi itanu kamaze mu rwanda itangazo rya guverinoma y'u rwanda rikomeza rivuga ko nta na kimwe akanama kakoze umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera bwa nevode uwizeyimana yabwira ijwi rya amerika ko aba bantu mu gihe baba bagifite gahunda yo gukorana na leta y'u rwanda imiryango ikinguye twebwe abo bantu bigeze kuza rimwe baragenda ntabwo bagarutse ntabwo rero twebwe twavuga ngo nitwe tujya kubashaka igihe cyose imiryango yacu irakinguye guverinoma ihora ifite ubushake bwo gukorana nabo aho baherukiye hano baragiye hanyuma nibashaka kugaruka ngo twongere dukorane cyangwa se dukomeze ibyo twari twatangiye abantu bakorana kuko n'ubundi iriya miryango mpuzamahanga kenshi tugenda tunakorana ikindi cya kabiri ni uko nta yicarubozo ribera muri iki gihugu ku buryo rimwe na rimwe ujya usanga hari n'aho na mandate yabo ubwayo ari critical ntabwo nibura no kuza gukora investigation ku muntu cyangwa ushaka kuganira n'umuntu kuyicarubozo nibura uba uvuga uti hari za indisi cyangwa se hari ibimenyetso hari utuntu nibura twatuma nkeka ko n'ibyo biriho bikorwa biriho uwaba azi ahantu habera iyicarubozo muri iki gihugu azahatubwira igihe ntaho nzi mu itangazo z'intumwa zashyize hanze nyuma y'uko ziva mu rwanda zavuze ko zitabashije kugera muri za gereza n'ahandi abantu bafungirwa nk'uko zabyifuzaga izi ntumwa zavugaga ko naho zageze zitabashije kuganira n'imfungwa mu ibanga bavuga kandi ko babonye amakuru ababwira ko bamwe mu bafungwa baganiriye bashobora kubiryozwa ibi birego leta y'u rwanda yakomeje kuvuga ko bidafite ishingiro ibyo barabeshya ibyo bazabikubwira uzabegere bakubwira ibyo ari byo barabeshya icyo ngicyo twanavuze ko ari ikinyoma nta bihari nta bihari bazakubwira ibyo ari byo ibyo ni ibintu bagenda biganirira ngira ngo ni ukwiganirira ariko ibyo ntabyo tuzi twebwe nta byabaye nta bihari niba bihari wagombye kubumbwira uti dore abcd dore ibyo bambwiye ariko twabahaye facilitation zose zishoboka kandi igihe cyose twiteguye gukomeza kubafasha kugira ngo bashobore gukora akazi kabo no kugera ku nshingano zabo biro irwanya iyicarubozo ni igice kimwe cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu intumwa zaryo zari mu rwanda mu rwego rw'amasezerano mpuzamahanga y'i geneve yo kurwanya iyicarubozo gufata abantu ubunyamaswa n'ubundi bugome bwambura ubuntu agaciro ke asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanjye radiyo ijwi ry'amerika washington dc ishyirahamwe mpuzamakungu rishinzwe abimukira ritangaza ko igitigiri cy'abimukira bahunga akarere ka afurika bakajabuka iba hari mediterane bagana akarere k'iburaya cagabanutse ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru yimenyereza umwuga hano ku ijwi ry'amerika placide magambo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira rivuga ko umubare w'abambuka inyanja ya mediterane bajya ku mugabane w'uburayi wagabanutse ku buryo bugaragara muri uyu mwaka kugera ubu muri uyu mwaka umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira ukaba wemeza ko abagera ku bihumbi mirongo ine na birindwi na magana atandatu aribo bambutse inyanja bagana i burayi gusaba ubuhungiro abandi bajya gutura uyu mubare ugeze kuri kimwe cya kabiri cy'umubare w'abambutse inyanja umwaka ushize kandi bakagera kuri kimwe cya gatanu cy'abambutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iryo shami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira ryemeza ko impfu z'abagwaga mu nyanja bambuka bagana i burayi nazo zagabanutse cyane umuvugizi w'iryo shami ry'umuryango w'abibumbye joel milman avuga ko abantu bagera kuri magana ane mirongo icyenda na batatu baburiwe irengero abandi bakitaba imana mu byumweru bitatu bishize aragira ati and that accounts for about a third of all the deaths in the region this year, which now are iyi mibare iragaragaza ko muri ako karere kegereye inyanja ya mediterane kimwe cya gatatu cy'abimukira bitabye imana ugereranyije n'abahatakarizaga ubuzima buri mwaka mu gihe cy'imyaka ine ishize kuko abageraga ku gihumbi magana atanu ari bo bagwaga muri izo ngendo buri mwaka hambere mu myaka yashize byari bimenyerewe ko habikwaga ababaga bitabye imana buri munsi ariko kuba bageze kuri magana ane mirongo icyenda na batatu babaruwe mu byumweru bitatu bishize ntibigikabije cyane Milman avuga kandi ko umubare w'abimukira baganaga mu gihugu cy'ubutaliyani nawo wagabanutse ku buryo bugaragara ariko kandi ko inzira iri hagati y'igihugu cya Espanye n'inkengero za Afurika ariyo ikomeje kugaragaramo ingendo z'urujya n'uruza rw'abimukira akanavuga ko abagera kuri magana abiri bambuka buri munsi mu buryo butemewe n'amategeko kandi hakanagaragaramo abenshi baburirwa irengero n'abandi bakagwa muri iyo nzira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira rivuga ko ibibazo byitirirwaga abimukira ubwo babaga basuhutse nabyo bitacyumvikana cyane iyi mibare ubwayo isobanura ko ibyitwaga ko abimukira ari bo mvo n'imvano y'ibibazo umugabane w'i burayi uri kunyuramo byaba atari byo ahubwo uburayi bushobora kuba bwifitiye ibindi bibazo bikomoka kuri politike yabwo
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga iha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana saa cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri ino saha ariko mbere yaho turabashikiriza inshamake y'amakuru twabashikirije
twamenyesheje ko kubwo itangazo rya leta y'u Rwanda perezida w'u Rwanda Paul Kagame azokwakira abategetsi b'ibihugu bya Mozambique Ubushinwa n'Ubuhindi mu rugendo bazogira mu Rwanda hagati y'itariki 19 n'itariki 24 z'uku kwezi kwindwi umwaka w'ibihumbi 2018 tubabwiye kandi ko leta y'ubuganda imenyesha ko itazohagarika ingingo yayo nshasha yo kurihisha amakori ku bakoresha imbuga ngurukanabumenyi zo guhanahana kw'amakuru izo nazo zikaba ari facebook google whatsapp na skype igihugu cya Espagne carengeye ubutaliyano mu kuba igihugu ca mbere abimukira bajabuka bahari Mediterane bariko bagerageza kuja mu karere k'Iburaya batera bajamwo ibiharuro vya nyuma vyerekana ko igitigiri c'abimukira bashika mu gihugu ca Espagne ciyongeye ibice 166 kwijana umuntu abigereranije no mu mwaka uheze mu kugera hafi y'ibihumbi bitandatu n'amajana ane mu kwezi kwa gatandatu aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye cyane ko namwe duteze amatwi muri studio gatanu i Washington DC mwari kumwe na Royane Tanga Ishaka na Fide niyo ngabo tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo ijwi rya amerika dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma tugashimirana innocent kimenyi yageranije ibiganiro twabashikirije kuri iyi saha mugire rero ibihe byiza mubandanya kandi gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika